The former president of this country, Olusegun Obasanjo, he don tell Nigeria say Nigeria see eh, eh, eh, make una no dey expect anything more from this present government. In fact, from your president Muhammadu Buhari, no dey expect anything again. People come dey ask him why. Come tell us say see Muhammadu Buhari don do his best to. In fact, you know this song, do better rest, I will never rest. In fact, Muhammadu Buhari he don do him best. There is nothing he fit do again. Na the last thing wey be say our president fit do, he don do. The rest. the remaining thing, he remain to God. He come talk am say see, no matter how you people shout reach, say make him do more, make him do more. He, he come even use one language that say. <laughs> e go be as if say person dey beat dead horse you know say when horse don die and you e dey tell the horse say make the horse stand up and start running Person passenger talk am say e no fit do anything again just accept your fate the only thing wey nigerians fit do na to dey pray for muhammadu buhari say make him see uh, what do you call am make god spare him life to see the last as in to to to finish him ten ure and make him comot for dat place na wetin obasanjo have for we nigerians na him be dat which mean say eh, eh, eh, no matter how we to reach no matter how nigerians complain reach our president don do im best he don do let me say he don do im best <laughs> but um, <laughs> so all the killings wey dey happen now na part of im best he don do. <laughs> so all the taxes we say that they put for us i say of recent now facebook now facebook and zoom don't bring out news say federal government don increase not say federal government they build them. so them too dem dey nigerians They be say our vat now don't rise by seven point five percent facebook and zoom so the rate they say they they would charge us now from next year go rise and that's one of the best wey be say our president do don do as in he don do him best like that smoking gas eight hundred he don do him best <laughs> wetin again uh, electricity tariff he don do him best we dey borrow money two four seven he don do him best unemployment rate dey rise im don do best dollars dey rise naira dey fall im don do best pipo dey die everyday as in every blessed day pipo dey die i saw one news wey say over three thousand pipo dey kill dey kill within eleven months three thousand over three thousand people. The donkey, all these bandits, Boko Haram people. They kill them for the same country every day. Life not gonna get meaning again. In fact, the people they die now as well. I, I mean, as they gonna foul. People gonna die like foul. And our our our former president, Pastor John, they talk and say, Money rather don't do it." best. Say, you know, people do anything more. Maybe not even they expect anything again from him. Imagine. No, more imagine. And this not be the promise maybe say our present uh, you call present government no be the promise they promise us that time for 2015 no be am be this o the second ten ant wey say dey enter no be the promise dem promise us be this o na change dey promise us to see say we go see in fact you know say change get change change get two side positive change and negative change. <laughs> so maybe the answer the kind of change you say in the do for your own side. But the thing we say, no be the same promise. They talk say they go do this. They tell us say they go do everything to make sure say we go dey buy well at cheap price. Now generally now we go dey buy well at three cheap naira per liter, And he don't do him best say make no dey expect anything from And if we know say if you know say make you no dey expect anything from as in if we know say we no dey expect anything again from this present government make dem leave everything as e be make anything no rise again since there is nothing again the dis present government can do to us to to uh, to ease all these problems wey we dey face make dem leave everything as e be make we buy fuel at one one sixty seven naira per litre make we dey buy our gas as two as as uh, two two fifty or how much we dey buy am before package. make dem leave everything as e be before make we dey face am no be say dem go still dey add add add add to us again we kind i mean we kind thing be this now. i no understand i no understand and salary no increase salary that one that one stubborn e don increase and e don do im But that statement they will say our guy Obasanjo made eh, they, they think they the best person someone they tell you make you know they expect anything again from this present government, especially from our president Muhammadu Buhari. <laughs> no wahala. Uh-uh. No wahala. And uh what do call him? Our president they, tell us say before him leave office, him go make sure say all this issue of insecurity they solve. So which means say make we know the, make we know even the think come at all. Make we know even think am say all this issue of insecurity go solve. In fact, our chief chief of army staff said, "Don't talk and say next year go they add say <laughs> say the level of insecurity will rise for <laughs> the same country wey we dey. Wahala. Let me say uh, the process we say we we take to undo all this Boko You know, say, now you make everything now to escalate like this. You just can't say, they handle them with iron hand. All these things we don't solve since. But what, what, what they happen? No, Allah. So my people they ask there. Now the things let me say, or God, or Olusegun, they tell you, really say, make you know they expect anything again from your president. Just accept your fate That's the way that now waiting we vote for. And we the face, so make you know they expect anything from him again. If you they expect anything from him, just be as if you they beat a dead horse. Now, Obasanjo, now you talk arm um, for mouth. You know, say make everybody just, just they look. Anything when they happen, make you all, make you just, make you they look. No more complain. Now be that, now be the meaning of putting into. So, my people, what do you think about that statement? Are you still expecting anything from this present government on you or you too? You don't, Michelle, not say no more complaint. You don't accept fate, say, you know, do anything more than that. Make a hear your opinion. My name now MC Top Secret. See you in my next edition. Don't forget to follow me there everywhere. Thank you. Bye.